Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc twahaye mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha ivyo vy'amasezerano y'irusha nibyo vyatumye iyi mwandagara wose haba ingorane amasezerano y'irusha turarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama mu masezerano yarusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano yarusha azobashira hamwe n'abandi uno musi twere dushaka kugira ikizira
uyu ni vise perezida wa mbere w'uburundi gaston sindimwo avuga ku biganiro bihuza abarundi turavuga no ku vy'uko umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndd fdd wemeza ko uzo kwitaba ibiganiro vy'inshuro ya gatanu izobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizopfundikirwa mu burundi turavuga no ku bagize inama nshingamateka y'u rwanda barajwe ishinga n'igitigiri c'abakoze ivyaha vya jenoside bari mu gihugu imbere n'abagihunze bacidegembya hamwe no ku vy'uko ibiro vy'umushikirizamanza ipari vyasavye ko iperereza ku rupfu wahoze ari perezida w'u rwanda yuvenali habyarimana vyoteshwa agaciro amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umugambi uri ku butegetsi cnddfdd wemeza ko uzo kwitaba ibiganiro vy'inshuro ya gatanu bizobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizopfundikirwa mu burundi ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu remonze imana imigambwe yose yemewe mu gihugu c'u Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro vy'umuce wa gatanu bizobera mu gihugu ca Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani mu migambwe nka yose babona ko ivyo biganiro vyoba ari vya nyuma mu mugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagenderabanga bavuga ko abanyepolitike bazokwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi Guillaume Ruzoviyo arongoye uyo mugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafundiswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yoba mu mahoro n'umutekano arabo bita ngo bavuga kumwe na leta arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko babwiza gukorera ineza y'igihugu bareke gukwegera ku vyabo gusa rero nahamagarira abanyepolitike bose ngo bumve yuko ubu aho bigeze dukwiye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mahoro mu mutekano nico kizoba kinatujanye yarusha gutegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mwumvikano mu mahoro eka no mu mugambwe ipedezi gamibanga nuko babibona kasimu abdul awurongoye asaba ko wokwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza kandi ntihagire uwukumirwa ari naco cotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora integuro y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibwirizwa rigenga amatora ibwirizwa rigenga amakomine bigasubirwamwo nico bituma twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira yarusha twoganira ku ngene amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba amatora meza uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe inguvu zanje aho zagarukira naha nkaca nsaba rero yuko nk'abanyepolitike bari hanze botahuka kugira ngo twitegure ko igihe ni kinini bose bahunze uno munsi botaha bategura amatora twese turi kumwe gutyo twubake demokarasi y'igihugu cacu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko bazokwitaba uyo muco w'ibiganiro Joseph Nakarutimana cegera c'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe avuga ariko ko ingingo zikomeye ziraba ivy'amatora n'igihugu c'u Burundi zizofatirwa mu gihugu c'u Burundi kuganira umuco mwiza w'amiranga abarundi muri kahise mbe no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro biranga kazoza keza k'igihugu ni naco gituma bizobandaniriza mu burundi narirya abarundi bazopfundika amatora ibihumbi na mirongo ibiri ngaha mu burundi nyine kugira agende neza ivyo bazopfundika vyose bikaba bizopfundikirwa ngaha mu burundi nyene n'umugambwe iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro abeli gashatsi arongoye iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri ivyo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba ivyo biganiro umuce wa mbere n'uwa kabiri twarashika arusha tugasanga baduhamagaye ugasanga uyita ngo ni iprona ngo amizera ugasanga uwundi bamuhamagaye ngo ibipona nditije mugabo turazi mu gihugu ko umuganga w'adasigana ibipona ari umwe uno munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko twebwe rero ntizo tuvuga tuti mu gihe botumira iprona bagaca batumira n'abandi bantu bitira iprona ku ruhande muri icyo gihe ivyo bintu ntabyo dushaka kwemera kuko umugambwe n'umugambo uhari naho rero two tudashaka ko ibiro vy'umuhuza ari vyo biza birazana gusatagura imigambwe ahubwo nibahato hatumire nk'abanyamugambi abo nabo nimba bafise uko bumva botumirwa batumirwa uko bitwa mugabo ntibaze kwinegeza inyuma y'umugambwe uhari uriko urakora uzwi mu Burundi no mu Kongo bavuze neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirirwa iprona ivyo biganiro navyo tuzojamwo kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike abaserukira amadini hamwe n'abaserukira abakenyezi naho uyu mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa ibiganiro by'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganijwe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane gushika ku rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani mu gihugu cya tanzania ibiganiro bitumirwamwo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika urakoze ramo kuri iyo nkuru mu gihe hasigaye iminsi icumi gusa ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya gatanu bibe yarusha muri tanzania icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwe yabwiye ijwi rya amerika ko kuja yarusha ari guta umwanya ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umumenyeshamakuru wacu eroje uri kaneza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru aganira n'ijwi rya amerika icegera cya mbere cya perezida nkurunziza yemeje ko leta y'uburundi itigeze yanka ibiganiro na rimwe ariko gaston sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro vy'amagaburanyama canke bishingiye ku kugabangana ubutegetsi nk'uko vyabaye hasinywa amasezerano ya arusha mu bihumbi bibiri ivyo vy'amasezerano y'arusha nivyo vyatumye iyi mwandagara wose haba ingorane amasezerano y'irusha turayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama mu masezerano yarusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano yarusha azobashira hamwe n'abandi uno munsi twe dushaka kugira ikizira kandi amasezerano canke ibiganiro tuzobigira ngaha mu gihugu bishigikiwe na leta kuko niyo yonyene n'ibiganiro bizokwama tuzokwa mu biganiro bidahera gushika ryari bira birateye isoni umuntu azo iyo azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanye ubutegetsi hama baca bavuga ngo bashaka ibiganiro twebwe ico gikorwa ntaco tuzoshigikira bwana sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro yarusha muri bino bihe bisa no guta umwanya ubwa mbere twe nta n'umwe dukumira dutegura amatora ahuza abarundi bose ahubwo tubasabye ntibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja yarusha bariko baja ahanahana nta handi hazobaha iteka cyangwa hazobaha ubu butegetsi atari ngaha i burundi mugabo yumvire uyu mwanya bariko barata bari kuba bagiye kuraba abanyagihugu abanyagihugu babo bazobatora kugira ntibate uwo mwanya umukuru w'ishyirahamwe forconef rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro vyimirije gerard hakizimana atubwira imvo zawe imutumye nuko musanzwe muzi ko ibiganiro biriko birabera i Arusha umuhuza w'abarundi nyene icyubahiro Benjamin Mkapa atumira amashirahamwe amwe amwe ariko ntatumire amashirahamwe asanzwe akorera mu Burundi mu gihe imigambo isanzwe itumigwa yose ari naco bituma twifuza ko ibiganiro vyoberaho abantu bose bashobora kuvyitaba mbere bikabera mu gihugu murazi ko amashirahamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murabizi ko ibiganiro vyaheruka kuba vyari yavuze ko ari vya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bihuza abarundi Burundi bidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyambo arundi Rwanda biraganira ari byiza ariko twifuza ko ivyo boganira bobiganira mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na bose kugira kandi abarundi mu bitandukanye baterere mu budasa bwabo ntihagire umunyamahanga abibamwo kuko ivyo bazokumvikana canke kumvikana ari vy'abarundi nyene iki ciyumviro umugambo uri ku butegetsi CNDD-FD duragishigikiye Joseph Ntakarutimana icegera c'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hibuka imyaka mirongo itanu n'indwi iheze warondeye kwikukira ko Burundi yishwe umugambwe CDFD durakenguruka utwigoro twose twanyicubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ivyo biganiro vyarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakaba bamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kazoza keza k'igihugu ninaco gituma bizobandaniriza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri ngaha mu burundi nyine kugira agende neza ibyo bazopfundika byose bikaba bizopfundikirwa ngaha mu burundi nyine icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe agaruka ku vyabona bikwiye kwihutirwa mu biganiro twibwanira ati mbega kugira ngo imigambwe yidegembye byogenda gute kugira ngo amatora agende neza byogenda gute nivyo twifuza ko abarundi bashikako kugira tugira intambwe none wewe uguma wimata wimata mata ngo ngo ibiganiro ngo ibiganiro ibiganiro nacyo bizobashikiriza ibiganiro byarahaye abo mu bihumbi bibiri mugo ntazosubira iyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta biganiro tuzosubira kwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibi canke bateye akagumo kuva hadutse injyane za politike mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi zavuye ku kindi kiringo ca perezida nkuru nziza izo bibaye inshuro ya gatanu hatumwa ko ibiganiro bihagarariwe n'akarere muri ivyo biganiro vyatanguriye kampala mu kwa cumi na kabiri uwo mwaka nyene bikabandaniza iyo arusha nta musi n'umwe impande zibiri zitavuga rumwe zirigera zicarana ngo zihangane ibiganiro vyimirije bizoba kuva ku itariki ya mirongo ibiri na kane bishike ku ya mirongo ibiri n'icenda ku kwezi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru mu rwanda naho abagize inama nshingamateka barajwe ishinga n'igitigiri cy'abakoze ibyaha bya jenoside bari mu gihugu imbere n'abagihunze bacidegembye ivyo vyagarutswe ko kuri uyu wa mbere igihe komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg ya ishikana raporo yayo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku bagize inama nshingamateka mugenzi wacu asumta kaboyi aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi komisiyo yo kurwanya jenoside cnlg yavuze ko hari abantu basaga ibihumbi bitanu bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubu batarakora ibihano byabo perezida wa komisiyo yo kurwanya jenoside manuel havugimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko hari dosiye zisaga magana atatu mirongo itanu zakozwe zigashyikirizwa minisiteri y'ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafatwa uri depite barikana eugene imbaraga zashyizwemo ntizihagije cyane cyane dufite igihugu cyubatse neza gifite abayobozi hirya no hino mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe kuko ni babi cyane ntabwo abantu badufasha ni abantu babi bazenguruka mu gihugu kandi batari beza hari abasanga iki kibazo kitagarukira gusa ku bakoze ibyaha bari mu gihugu imbere ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga cyane cyane abari barakatiwe n'inkiko gacaca seneje itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro magana inani zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze jenoside mu rwanda babihungiyemo ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruta izakoreshwaga ubu uyu ni depite muhongayire turebe noneho n'abakidegembya mu bihugu hanze muratubwira ngo muzashishikariza ibihugu kugira ngo bibafate mu by'ukuri numvaga twarenga umwanzuro wo gushishikariza ari tukagira ikindi kintu dukora nidushaka dushyireho manda dare zo kubafata ariko natwe ingufu tugomba gukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa abanyarwanda bakabona ubutabera nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya jenoside yigeze itanga kuri iki kibazo gusa bwana emmanuel havugimana uyobora iyi komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze jenoside ari ibintu bitoroshye kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko minijisite yatanze amabwiriza ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina yakumva yamenyekanye hamwe akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga ntawababwira ngo bazafatwa bose barangire ntibishoboka ibyo bizafata igihe kirekire tuzafata ubisiga ibihugu ni byinshi isi ni nini uzabona ko yakekwa mu rwanda zimuka ajye muri kongo ave muri kongo ajye muri gabo ajye muri kameruni bazunguruka isi yose ariko kugira ngo uzavuge ngo ijana ku ijana zabafata byo ntabwo nayo bizeza ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko jenoside yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya cnlg mu bigaragara nta mwanzuro ntakuka wafashwe kuri iki kibazo ari nayo mpamvu abadepite basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'aba bana uyu ni depite faziri harerimana iki kibazo kitakemuriwe mu itegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana ariko mu itegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha dna kandi amafaranga akarihwa na leta icyo gihe ikibazo kizaba gikemutse nanone nitujya mu itegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwo aribwo uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo tugomba kugaragaza yuko aba bana basanzwe ku butaka bw'u rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu kugeza uwo mubare w'ababana nturamenyekana neza kuko bari bamenyekanye bagera kuri cumi na batanu abenshi biganje mu mujyi wa kigali ariko bikaba bikekwa ko aba bana bashobora kuba ari benshi nta gisubizo gifatika aba bana barabonera ikibazo cyabo kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo komisiyo yo kurwanya jenoside isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera aba bana kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru ibiro by'umushikirizamanza pari byasabye ko iperereza ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana ryoteshwa agaciro inzego z'ubucamanza zivuga ko urwo rupfu rwiwe rwabaye intandaro ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane mugenzi wacu placide magambo adufite ibindi kuri iyi nkuru ubushinjacyaha bwasabye ko ibyashinjwaga abasirikari barindwi b'ibyegera bya perezida w'u rwanda paul kagame byateshwa agaciro kubera ko nta bimenyetso simusiga bigaragazwa guhera mu myaka makumyabiri ishize ibikubiye muri iyo dosiye byakomeje guteza amakimbirane hagati y'ubufaransa n'u rwanda umunyamategeko uburanira umugore wa habyarimana philippe melac eh, avuga ko iki cyemezo kitari gikwiye kuko yemeza ko kihishwe inyuma n'impamvu za politiki ku itariki ya gatandatu mata mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nibwo iyo ndege yahanuwe ihita ikurikirwa na jenoside itsinda ryari riyobowe n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mutsinzi jean ryakoze iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege ryashyize ahagaragara icyegeranyo kivuga ko yaba yarahanuwe n'intagondwa z'abahutu ku rundi ruhande umucamanza w'umufaransa jean louis burgier we yemezaga ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'ingabo zahoze ari iza fpr zari ziyobowe na paul kagame umubano hagati y'u rwanda n'ubufaransa wahagaritswe mu gihe cy'imyaka itatu ubwo hasohorwaga inyandiko zikurikirana mu bucamanza ibyegera bya paul kagame umubano wongeye gusubukurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubucamanza bw'ubufaransa bwongeye kubyutsa urwo rubanza aho bwashaka kumva ubuhamya bw'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kigali faustin kayumba nyamwasa wahakanaga uruhare yashinjwaga ahubwo agashinja fpr afurika y'epfo yahaye ubuhungiro nyamwasa yari yahakanye ko itsinda ry'abanyamategeko ryakumva ubuhamya bwa nyamwasa bwagombaga gutangwa hakoreshejwe amashusho ya videwo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc hasigaye iminsi icumi ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya gatanu bibe iyarusha muri tanzania ni mu gihe bimaze gusiba inshuro zirenga zitatu urwaruka ruri mu mugambwe mu migambwe itandukanye rwiteze iki kuri ibyo biganiro mugenzi wacu uriyani tangishaka yaganiye na jure manirakiza aserukira urwaruka rwa frode bunyakuri iragijyanadaye na deogratias naho umuremyi aserukira urwaruka rwa mizero y'abarundi jure atangura avuga icyo yiteze muri ibyo biganiro muri make ibiganiro nk'uko mwari mwabivuze byari bitegekanije ko byobaye igenekerezo kuva ku igenekerezo rya cumi n'icyenda gushyika igenekerezo rya mirongo ibiri na kane z'uku kwezi turimo ku icumi ariko bamaze kuraba aha mu burundi iwacu murazi yuko nk'uku kwezi kw'icumi dufise imanza imanza mbere ni ukwita nyamukuru twubaha tukanubahiriza cyane kuwa gatandatu uheze muribuka ko twibutse imyaka mirongo itanu n'indwi irangiye umuganwa atari umuganiro Rudoviko Rwagasore agandaguwe aho yadushikanye ku ntambwe ishimishije idasanzwe yo kwikukira ku Burundi ubu ari umunsi umwe mu minsi dufise mu kwezi kw'icumi ituma tureka ibindi byose tuba dutegekanya gukora tukitaba uwo munsi mukuru rero uwo munsi nawo w'itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'icumi nyene naho mwibuke yuko twibuka cyane incungu ya demokarasi ndadaye merikiyo perezida ndadaye merikiyo aho ari wo tuzoba twibuka igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe iminsi mirongo ibiri n'itanu ikwiye imyaka mirongo ibiri n'itanu murantunga ikwiye abansi ba demokarasi mu burundi bamugandaguye birumvikana ko rero kuba ibyo biganiro barasabye cyangwa barabonye ko bikwiye ndetse nkashimira n'umuhuza kuba yarabumvise yuko bikwiriye ko iyo biroporota kuri notre date kugira ngo tuzoshobore kujya kunamira uwo nyakwigendera yagiye tutanka kandi yari yadushikanye ku ntambwe idasanzwe ya demokarasi rero muri make nicyo nashobora kubivuga ko kubona barabyegeje inyuma novuga ko batihenze natwe mu mugambi wacu abanyaforode bunyakuri turabishyigikiye cyane namwe deogratias mu bwambwe fnl amizero niko mubibona kubona byabandanye bisubizwa inyuma izo manza yego zirakomeye kandi nk'uko juri yavuze zirafise insiguro ku gihugu cy'u Burundi mubibona mute ku bijyanye n'ibiganiro byasubijwe inyuma yego cyane nagomba ndashimire kuri icyo kibazo mubajije ariko imbere na mbere nagomba banze ndamutse abariko baratwumviza ndabahe namwiriwe hanyuma nagomba mbwire mugenzi wanjye jure yuko kuba mwadutumye nka snm zero y'abarundi bwihamana ni uko mubona tubikwiriye ni uko muzi icyo twamaze n'icyo tumaze n'icyo tuzomarira igihubu aho rero sindangira nta byinshi ndabivuga ko kuko murundi ngira nta byinshi bitahura ko hanyuma rero ngarutse ku kibazo mwatubajije nagomba mvuge yuko ni ukuri kubona ibiganiro biza birasiba bisiba bisiba bisiba kuri twebwe n'akababaro ntangere kadasanzwe nibyo ko itariki cumi na zitatu twari kwibuka imyaka mirongo myinshi muzenya inshungu y'uburundi igandaguwe ni byiza cyane kuko turamusonera ariko nibaza ko byabaye ibyitwazo ni ibyitwazo kuko si ubwa mbere haba ibyitwazo kuko ibiganiro bimaze kuba ingunga zingahe zitatu kandi baguma bavuga ngo ni ibya nyuma kandi naho nyine hagiye haba ukwega amaguru ukubisunika kubisibya kuba rero bazanye bijya byo itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gitugutu ku bwanjye mbona ko ari ibyitwazo kuri wowe none ubona yaba yaba iragiye incungu yacu rwagasore yadusigiye twayigendera hoho byokumvikanye murakoze
nk'uko mubivuze mumwe mubona yuko ari icyitwazo reka twumve ibyo umugambwe sendede fdd yoyo ibona ku bijyanye n'ibi biganiro akamaro babiha reka tutege amatwi joseph ntakarutimana mu mugambwe sendede fdd umugambwe sendede fdd urakenguruka utwigoro twose twanyicyubahiro benyamin mukapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakaba bamaze gutahuka turongeye gutera akamu rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro dufashanye twese kubakirana iteka mu gihugu cyabibarutse ukuganira umuco mwiza w'amuranga abarundi muri kahise mbe no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro ibiranga akazoza keza k'igihugu ni nacyo gituma bizobandaniriza mu burundi narirya abarundi bazopfundika amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri ngaha mu burundi nyine kugira agende neza ibyo bazopfundika byose bikaba bizopfundikirwa ngaha mu burundi nyine uyu rero akaba ari joseph ntakarutimana yavugira ku bijyanye n'icyo sendedefitede bivuga kuri ibi biganiro bihuza abarundi iyarusha aho hari rero ku munsi wa gatandatu aho bibuka imyaka mirongo itanu n'indwi nyakwigendera rwa gasore yishwe turashobora gutega amatwi nk'uko turi ko turaganira ku bijyanye n'impamvu kumbure ibi biganiro biguma bisubizwa inyuma muri fnl twumvise deogratias wewe avuga yuko ari ibyitwazo ariko turumvise ibyo frode bivuga n'ibyo umugambwe sendedefded ivuga ariko kandi turafise n'amajwi y'umushinga ntahe gaston sindimwe cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu we ica bivuga ko ku bijanye n'ibiganiro bibandanya kuvugwa ibiganiro byarusha reka dutega amatwi amajwi yiwe mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu eroje wirika neza ivyo vy'amasezerano y'arusha niyo vyatumye iyi mwandagara wose haba ingorane amasezerano y'arusha twarayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama mu masezerano yarusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazoba amasezerano yarusha azobashira hamwe n'abandi uno munsi twebwe dushaka kugira ikizira kandi amasezerano cyangwa ibiganiro tubigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonyine n'ibiganiro bizokoma tuzokoma mu biganiro bidahera gushika ryari birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu cyangwa bagwanye ubutegetsi hanyuma baca bavuga ngo bashaka ibiganiro ibyo rero twebwe ku bwacu icyo gikorwa ntacyo tuzoshigikira
ibiganiro bidahera murumvise rero yori gasosi ndimwo uh, cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko ribi biganiro bidahera abarundi uh, bama bari mu biganiro dusubire kuri mwebwe Deogratias uh, ivyo biganiro iyarusha muvyiteze kwiki nk'ugwaruka uh, rwa FNL mwiteze iki kuri ibi biganiro iyarusha ego nashobora kubakengurukira kuri icyo kibazo ibiganiro bya rusha bimaze hafi imyaka itatu bitangiye ariko ntangiriro n'imwe irafatwa ngo yongere ishyirwe mu ngiro mu mvo yo gutorera umuti ingorane zihanze abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko nta kintu kinini cyane numva ntubyitegamo kuko ni uko kuguma babisunika babisunika mbona yuko umwe ngo nta gushaka umweru kurimo ku mpande zegwa n'ibyo biganiro mugabo rero nubwo biri uko ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika uyu wari wigiyemo jeni baza ko hagiye kuvamo ikintu reka tubitege amaso itararenga ngo ntawe urite ntuzenye ingata namwe mu mugambwe fodebu nyakuri jimani nkunda ibi biganiro bibaye kandi bikaba ari ibya nyuma bihuza abarundi mu byiteze mwiki nk'ugwaruka cyane cyane haba mu mugambwe wanjye nk'ugwaruka muri rusange mwiteze iki yuko coba ku nyungu zanyu ibi biganiro bigiye kuzoba
ego murakoze cyane nyakubahwa Oriane ndanashimiye mugenzi wanjye Deogratias kuba yashoboye kuvuga uko abyumva kandi muri rusange nk'uko yabivuze wewe ndamutahura yavuze ngo ni uguta umwanya ngo ngo ni ibyitwazo ngo bafise ariko nagira ndamugaruka nitwe ikibazo ariko araraba kuri uyu mwanya twari dufise kuko kwitaba ibiganiro nubwo ari ibiganiro bamwe bamwe mu bazobyitaba ushobora gusanga baba bafise n'iyindi mirimo babwiza kugenda batunganiriza igihugu ikaba ni nayo mpamvu bikwanyemo n'igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe aho twibuka kunamira nyanicubahiro ndadayemerika aho babona yuko bibaye muri iyi periyode y'igenekerezo rya cumi n'icyenda gushyika mirongo ibiri na kane bitokoroha rero nibaza ko aho hatahura kumwe niyo aba ari ugwaruka nkanje akaba kandi yubaha n'incungu ya demokarasi rero nagira ngo uge ku cyiyumviro mwari mwumbagira icyo ntogira icyo nakivuze ko kuri ibi biganiro bimirije ibiganiro byimirije muri rusange ryo nk'urwaruka ndabya iwacu mu burundi nibyo urwaruka muri rusange twese twari twunze ubumwe kandi ubumwe burahari urwaruka ntuzigere usanga hariko haraba imishyamirano nk'uko byahoze mu minsi yahera bigaragara yuko demokarasi turiko turatahura icari co icyo niteze rero kuri ibyo biganiro byimirije kuba oriane ni uko muri rusange ibiganiro nta n'ibikiharire ndiko ndaraba sirita ibiganiro na rimwe ariko ndakunda gukurikirana ibyo bakura muri ibyo biganiro deogratias kuri mwebwe none ko mwavuze yuko ata byinshi cyane mwiteze kuri ibi biganiro byiyarusha mubona yuko kumbure nk'uko jiri yabivuze ati bitahukanywe mu gihugu cy'u Burundi bikarangirizwa mu gihugu cy'u Burundi hari icyo byofasha byotera intambwe kugira ngo ibi biganiro bisa n'ibitigera birangira ngo bije ku musozo wabyo murakoze kuri icyo kibazo nagomba bwa mbere na mbere mbwire ntuzenya mugenzi wanjye jure yuko adakwiye kwishyura ibibazo yabajijwe ntabwo avuga ngo deo ngo mizero y'abarundi oya nishyure ku bibazo mwaduhamagariye hanyuma jesi navuze yuko kujya mu biganiro ari guta umwanya navuze ko atakindi ndabyiteze ko mugabo nongera ndavuga nti bo kwishyira hamwe mpuzamakungu onu na oyu shyirahamwe y'ubumwe bwa afurika rugiyemo nibaza yuko kumbure hariho intambwe bizotera ikindi naguma mvuge mbwire mugenzi wanjye ni uko akwiye kumenya yuko ntategereza kwiyumvira uko yiyumvira kandi ko ibyiyumviro bitandukanye ari itunga rikomeye mu gihugu cyacu hanyuma rero ngarutse ku kibazo kugaruka rero ibiganiro mu burundi nibaza ko atari wo muti ahubwo igikuru n'ishyaka igikuru n'ishyaka ryo kumenya mbega hariho ingorane mu burundi no gutora inyishu kugira ngo tuve mu njyane turimo icyo nicyo gihambaye cyane aho bibera hose byo nibaza yuko atagushaka kurimo ni ukuri ntacyo mvamo murakoze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc warero yari mugenzi wacu oriane itanga ishaka yariko avugana na jule manirankunda tubabarire si jule manirakiza ni jule manirankunda aserukira urwaruka rwa frodebu nyakuri ragijya ndadayine deogratias naho umuremyi aserukira urwaruka rwa mizero y'abarundi ibiganiro rero twari tubafitiye kuri isa n'amakuru bigarukiye ngaha kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwahagarariye ibi biganiro ni frederic nkundikije kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyo ngabo tubashimiye rero mwese mubwire umugoroba mwiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika